muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza mu burundi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni mugende na hariya kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri yutube na facebook kuri voa radiyo yacu naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze koko rwose murisanga ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye loni yemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no, no guhana icyaha cya jenoside aya masezerano niyo mfura y'amasezerano mpuzamahanga yose arengera uburenganzira bwa muntu ni ukuvuga rero nyine ko ariyo ya mbere na mbere umuryango w'abibumbye wemeje umuryango w'abibumbye icyo gihe wari uteraniye mu nyubakwa yitwa pale do shayo i pari mu bufaransa ubu rero ayo masezerano yabaye itegeko mpuzamahanga koko ku rubuga rwa loni turahasanga ko abanyamuryango bayo ijana na mirongo itanu na batatu ku ijana na mirongo icyenda na bane barangije kuyinjiza mu mategeko yabo bwite ibyo bita ratification ni ukuvuga rero ko biyemeje inshingano zo gushyiraho ingamba zo gukumira no guhana abakoze icyaha cya jenoside abo ari bo bose baba abategetsi baba abakozi ba leta cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo itegeko mpuzamahanga ryo gukumira no guhana icyaha cya jenoside ryemejwe biturutse ku masomo ya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe abatuye isi bose baravuze bati never again ni ukuvuga ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi nyamara rero muri iyi myaka mirongo irindwi n'itanu ishize siko byagenze murabizi jenoside zarongeye ziraba nanone nanone nanone kubera iki rero kukizi gikomeza amasomo twakuyemo ni ayahe hakorwa iki kugira ngo jenoside zicike ku isi ese guhakana jenoside by'ubwabyo si ukuzihembera umushyitsi wacu ni eric nsanzubuhoro ndushabandi muri make eric ndushabandi afite impamyabumenyi y'ikirenga phd ni mwarimu muri kaminuza y'u rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye zo mu bihugu bituranye n'u rwanda mu biyaga bigari ni umushakashatsi muri kaminuza UC Louvain ni ukuvuga Université Catholique de Louvain mu Bubiligi kimwe mu byo yibandaho mu bushakashatsi byerekeye jenoside no kubungabunga amateka n'umurage wo kutibagirwa eric ndushabandi yashinze kandi ahagarariye mu mategeko y'u rwanda ikigo cy'ubushakashatsi n'amahugurwa ku burenganzira bwa muntu na demokarasi y'amahoro yahoze kandi ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kiri i kigali ubu ngubu ari mu bubirigi maze rero mbazanira umushyitsi eric urahura akomeye muraye neza bwana tomasi kamirindi nagira ngo ngushimire byimazeyo rwose uyu mwanya wigomwe kandi abashakashatsi ndabizi muba muhuze cyane ndagushimiye cyane rero rwose byimazeyo akoze namwe ngwaye kandi ikaze muri iki kiganiro ukora ubushakashatsi ku bya jenoside no ku byerekeranye no kutibagirwa memoire ndetse na identite sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda nimba ari umwimerere kuki za jenoside zakomeje mbese mu magambo makeya ukurikije uko wabibonye ni izihe za jenoside zakurikiye iy'abayahudi kugeza ubu ngubu muri iyi myaka mirongo irindwi n'itanu ishize
murakoze cyane bwana thomas soje n'abadukurikiye kuri radiyo eh, ndagira ngo mbashimire mwese Eh, kandi nk'uko thomas abivuze ko ingingo tuganiraho ari ingingo ikomeye ndetse eh, tukaba tunavuga tuvuga jenoside tunazirikana abazize abazize jenoside abazize ibyo byose eh, bibangamira ikiremwamuntu cyangwa se kirimi konsoro imanite reka mvuge ngo ah, mbere yo gusubiza yenda ni izihe zakurikiyeho ah, ni izihe zabaye inyuma y'iyi dekararasiyo ya- y- yo kurwanya jenoside reka manze mvuge eh, ibintu bikeya byatuma dusatiraho cyangwa tunumve aho bi- byagiye bigaragara eh, ndetse n'imiterere yabyo icya mbere ni uko eh, nshaka gushyira muri cadre generale cyangwa se muri general framework yo kumva neza eh, jenoside eh, hanyuma ndaza kuvuga ukuntu ibice eh, igice kimwe kigira intention cyangwa se gahunda yo kumaraho ikindi gice hakoreshejwe uburyo bwose uko eh, jenoside ntabwo ndi butange jenoside ni iki ndibaza ko abatwumva benshi eh, tumaze kubisobanukirwa ariko ikiyiranga cyane cyane niyo intensiyo ni uku- ni uko gushaka kumaraho eh, itsinda ry'abantu runaka eh, kubera icyo bahuje kubera icyo bavukanye kubera uko bagaragara ushaka kumaraho Eh, ubwo rero reka mvuge ibisasirwaho cyangwa se bituma eh, eh, iyo iyo konfuri izamuka eh, ibintu biri mu gihugu biri muri sosiyete bikageraho eh, itsinda runaka rishyirwa ahantu rika- rikavugwa rigasobanurwa kenshi bikajya muri sisiteme ku buryo iba sibure bakaba victime eh, ndetse na tageti cyangwa se abagenewe Bakibasirwa.
kwicwa Eh, bakibasira Ah, reka mvuge ah, amateka tuvuyemo ni amateka maremare ah, kuva intambara y'isi kugera ah, ku- ku- ku ku byo umuryango w'abibumbye wavuze ngo reka tureke ibintu byose bitazongera Eh, ibyo tunyuzemo ni bibi habayeho ubushake rusange Eh, eh, eh, ubushake rusange ubwo murambabare ndi gushaka gushira mu kinyarwanda eh, Mm.
bitananyoroheye cyane ariko Turagerageza.
ubwo bushake rusange bwo kuvuga ngo eh, ikibangamiye igihugu kimwe kibangamiye bose icyo ni kimwe ni kuvuga ati responsabilite yo guprotekitinga cyangwa se responsabilite de proteje inshingano yo kurengera abantu no izo kubarinda ntekerezo zose zishingiye ku ndangagaciro mpuzamahanga ah, ibihugu bisa nk'aho byemeje binyuze muri konvansiyo nk'izi no gushyiraho amategeko eh, na za bariyeri zituma ibyo bintu bitazongera ubwo bushake bwose n'izo ntekerezo n'indangagaciro mpuzamahanga ni uburyo bumwe bwo kumva uko isi yabonye isomo ikumva ko yumvishe isomo ikavuga ati neva egeni bitazongera ariko Ah, ndetse na- byarongeye na- na niyo konvansiyo eh, twa- twa- twumvise Eh.
eh, ka- Thomas yasobanuye neza icya mbere umuntu yavuga ni uko nyuma yaho uko biba byarongeye za leta byaje kugenda bita ahubwo Eh, reka tuvuge mu mvugo isanzwe ni uko kuva kuva muri ubwo bushake rusange hajemo za leta zikomeye cyangwa se ubushake bwa leta bukomeye ubu icyo ndi kuvuga hano ni ni- ni leta ifite imbaraga ni leta yongeye gusubiza pouvoir mu gushaka inyungu zazo ni leta eh, eh, eh, eh, ibungabunga inyungu zayo hirya no hino na influence hirya no hino mbese ikintu cyitwa cya realisme kiza gikomeye nyuma yaho ya za mirongo ine n'umunani eh, ku buryo leta ikomera nka acteur eh, wa, wa relation internationale ku buryo wa muryango mpuzamahanga ugasanga ibyemezo bifatirwamo mu byo gutabara mu byo guhagarika ibigiye kuba nubwo hashyizweho ubusho- ubusho- uburyo bwo kuvuga ati re- re- re- re- reba re- reba insima zose zashyizweho kugira ngo eh, dukore alert eh, early warning dutabaza tu- system.
du- mbese byo Eh, gukumira intabaza Intabaza, Eh, dukumire Eh.
ibyo byose ukabona yenda dufite inzego nyinshi n'imiyoboro myinshi yo kubona amakuru y'ibintu bigiye kuba ahantu ariko ubushake bwo gufata icyemezo bugatinda ni ni wa muryango mpuzamahanga ufite ukuntu uteye ufite ukuntu wari wubakitse ariko wubakiye ku bushake bw'igihugu ubwo rero aho twagannye nyuma yaho ni muri za leta zikomeye zibungabunga puvuware zazo zibungabunga intere zazo zibungabunga inyungu zabo ku buryo butandukanye ku buryo eh, muri wa muryango ntibakomeza guhama kuri ya mahame ahubwo batangira kujya mu nyungu zabo iyo ni realisme rero ibikubwira uko za leta zagiye zidevelopa Mhm.
ndetse bikurikiraho na za leta kuva mirongo itanu mirongo itandatu mu bihugu byinshi byo muri afurika hazaho ndetse za leta z'igitugu murabizi iyo myaka yose mirongo irindwi ubwo rero icya mbere ni ukuntu iyo miyoborere yaje kuba mibi ariko bishingiye ku kintu gikomeye cy'ubukoroni ibisigisigi by'ubukoroni byaje gusiga amateka ba- bayahinduye cyangwa se eh, falsification falsification de l'histoire bakayavuga uko Thomas, atari uza- uzajya eh, ukazajya urazajya ufasha Eh, ibintu bya origine amateka de y'abantu peuple bakayavuga uko atari nu- n'urujya n'uruza hagati y'abantu byose byandikwa ukuntu ku buryo amateka yabaye falsifiye ibyo biba ibisigisigi bikomeye by'ubukoroni ndetse bikomeza kubakirwaho eh, bizana ubuyo- imiyoborere mibi iyo miyoborere mibi ni ingoma z'ibitugu zagiye zituma hatabaho ubwinyagamburiro abantu ntibagire icyo banenga muri za politiki zihari ndetse bigatuma eh, eh, na sisiteme dedikasiyo cyangwa se uburezi imisesengure cyangwa se imyumvire isesengura iba mike cyane byiyongeraho noneho ikindi gikomeye cya gatatu ubukene bukabije buri- buriyubaka iyo abantu bamaze gukena Ni ukuvuga- rero ni ukuvuga abak- ubukene buba buri mu baturage ubukene buri mu baturage ariko ubwo no mu bayobozi muri icyo gihe kuko haba harimo ubukene n'ubwo n- n'ubwo n'ubwo ubukungu buba bwihariwe na bake cyane muri bwa buyobozi Eh, Eh, ariko nabo ubwabo burya ntabwo baba bisanzuye gukoresha bwa bu- bwa- bwa bukire baba bafite murabizi neza n'ukuntu binarangira birangira nabi Mm.
U- ubwo u- ubwo nu- n'ubukene mu mutwe buba burimo reka turi kuvuga n'ubukene bw'igitungo gusa mhm.
iyo utangiye kwima abaturage ibyo bakwiye eh, ntubateze imbere ufite ntabwo ari umukene ukena wa mbere ni wowe ukene ni wowe ugwingiye mu mutwe wa mbere nk'umuyobozi iyo ubona utaha abaturage ibyo bakwiye kubona kandi babifitiye uburenganzira Eh, ubwo navugaga ubukene kuri izo nivo ebyiri reka noneho mvuge ati i- i- i- ibintu biba byiteguwe ibintu biba biteguwe ku buryo noneho buri wese aba atangira kuvuga ati ninde responsable w'ibi bintu ariko mbamo kuba ntarize kuba nta- ntagira akazi kuba ntagira ibi n'ibi ugatangira ugashaka ninde nyirabayazana ninde wateje ibintu icyo gihe rero politiki mbi z'imiyoborere zagiye zuririza kuri ibyo bigafata ibice bimwe by'abaturage bikabiganisha aho ngaho ariko byose yego bijyanwa n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ingengabitekerezo yo kumaraho ikindi gice bikazana icyoba muri sosiyete icyo cyoba kirangira noneho hagiyeho za etape zo gukarasifiya abantu zo ubwo na- kubikira n'ibi n'ibi ibintu n'ibi n'ibi eh, yego ndetse no ku- no- no niko se kubadisimina dogiteri duhiniye aho ngaho ukabagira ibintu yego ugatangira ugashyiraho gahunda ndetse ukabatandukanya ugaporariza ugatangira ugashyiraho umugambi wo kumaraho ndetse eh, Ye.
igice kimwe cy'abaturage nagira ngo nibutse abaduteze amatwi ku iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko rero ni ku masezerano mpuzamahanga yaje kuba itegeko yo gukumira no gu- no kurwanya no guhana icyaha cya jenoside nagira ngo rwose duhe ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika uwa mbere uri kuri telefone yitwa museveni rehema museveni we
ndabumva ndabona uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo yego yego mu kahe gace Eh, nk'uko ubivuze murakoze cyane ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma gusha ku ngingo
yego loni ya- yatowe ayo mategeko yo gukumira eh, ikorwa rya jenoside ariko twabonye jenoside ya- yakorewe abayahudi hari jenoside yakorewe abaturage hano mu rwanda ariko na hano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haracyari intambara usangamo kubiteraterana ino- hirya no hino ese ibi byo byose ko loni bireba ikicecekera kandi hari ayo ma- eh, hari ayo mategeko bayitumira ugasanga
yego abantu za ngengabitekerezo zo kugenda ba- bazana ivangura kandi tuzi ko jenoside ijya gutangira iterwa kwanza no kuvangura Ikibazo cyawe ni ikihe se?
ikibazo Ah, ni iki ni kuki amoko agenda avangurana mu gihugu kandi iyo ntibireba namo nitwo zihari n'intambara iri hano iwacu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyane cyane mu burasirazuba museveni ndetse byo ibyo usanga nta jenoside ishobora kuzaza ibyo nimba wakurikiye Ishobora neza kuzazamo.
nimba wakurikiye neza uko dr ndushabandi yatangiye abivuga ndumva ibyo byose yabivuzeho nuko ndagushimiye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare havugimana damas havugimana we cyane cyane urahura koma naho neza wabwira umushyitsi aho uherereye Eh, ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu kahe karere eh, akarere ka nyamagabe Eh, bo- ibibazo minisitiri abonye byinshi bagiye babisubizaho ariko njya nibaza nko kuri iyi si hariho imiryango mpuzamahanga ikomeye harimo n'ibihugu bitandukanye njya nibaza nti nk'ubwicanyi ko bukunda gukorwa kenshi niba ufite inshingano zo gufata umwanzuro hakiri kare kugira ngo ubwicanyi bube bwahagarara bwe gukomeza gukorwa mu bihugu bitandukanye dufite hano ku isi ye nicyo ura- kibazo mfite mu by'ukuri umuntu wafata cyangwa se igihugu cyafata umwanzuro mbere y'igihe ni nk'ikihe wenda ku buryo twavuga ko bakaba bara- barateretse ku nshingano bari bafite nicyo nshaka kumenya murakoze ye urakoze cyane dr ndushabandi wamubwira iki rero yego arakoze cyane Ah, nda- nda- nda- ndagira ngo museveni ibintu ya- ya- yavuzeho ha- hari icyo yavuze ati mu karere harimo intambara harimo ndetse na- n'amagambo eh, ubona mabi aganisha ahantu kuki oni nasiyo zini cyangwa se umuryango mpuzamahanga utagira icyo ukora ngira ngo yamaze gusubizwa ah, ndagira ngo tumushimire nawe Eh, ariko intabaza ni nyinshi kominikasiyo iba yakozwe ari nyinshi ndetse eh, tunizera ko eh, ibihugu bitandukanye byafatwa ariko ibibazo birafatanye n'icyavuga imana damas eh, tumushimira w'i nyamagabe Mm, Eh, aravuze ati hari imiryango mpuzamahanga yindi ati ugasanga bitangiye ari ubwicanyi bigenda urucogocogo buhoro buhoro ati ukibaza ninde wa mbere ugomba gufata umwanzuro Eh, reka reka musubiza i- icya mbere ko ah, responsabilite responsabilite cyangwa se ah, ugomba kubungabunga ubuzima bwa bene gihugu wa mbere ni leta ubwayo okay ni leta ubwayo ubundi ifite muri responsabilite yayo population yayo abaturage bayo kugira ngo ibacungire umutekano ibahe ibahe ituze ndetse banatera imbere mu buryo bwagutse iyo leta rero itabishoboye ubundi haza ah, ah, i- ibyo navugaga byo guproteje abasitwaye cyangwa se responsibility to protect eh, ubwo uba utangiye gushaka imbaraga zindi iyo ubwo bwicanyi butavuzwe na sosiyete sivile imiryango itegamiye kuri leta imiryango mpuzamahanga yindi ngo ibivuge ibyo bintu bihagarare ah, icyo gihe wa mugani ah, bitangira kuvuga ati ninde wundi wa gatatu wava mu gihugu waba waturutse hanze akaza kubihagarika cyangwa Nicyo se kibazo yavuga.
cyangwa se nanone tugendana nubwo sosiyete sivile yabivuga ariko leta kubera ko ifite ingufu n'inyungu zayo ikabisuzugura ikabisuzugura kuko no mu rwanda Eh.
burya byarabaye imiryango yatezaga ubwega hakiri kare yego Eh, ni uko komeza ninde wa Ariko gatatu kugira rero ngo- eh, uwa gatatu rero ni uwo nguwo wo hanze wundi umuryango mpuzamahanga ubireba ikohereza intumwa ikabona amakuru ikabishyira hamwe hakabaho porosesi yo gufata icyemezo iyo porosesi yo gufata icyemezo nanone tukaba tumaze kubivuga dutangira ko eh, souvent, eh, kenshi yabaye inzira ndende eh, kubera za leta zigize wa muryango mpuzamahanga gufata icyemezo bikatinda bijya gutinda ugasanga abantu bamaze kwicwa ndetse eh, jenoside ni niko- ni nako yabaye eh, nko mu rwanda ndetse n'ahandi ariko kugira ngo bihagarare umwanzuro ufatwa nande cyangwa bigenda bite icya mbere ni uko eh, amaraporo yose akorwa n'igihugu ubwacyo n'imiryango mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta mu gihugu ubundi hari aho ishyirwa abantu bakaba bashobora gufata umwanzuro byihuse ariko kubera za nyungu za leta zitandukanye zirwana ndetse bya bisigisigi by'ubukoroni ukagira ngo abadukoronije mbere nibo bagomba kujya kutuvuganira ukifuza ko habanza guca mu gihugu runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa se imiryango runaka ngo ijye ku- kuvuganira igihugu niho bitangira reka mvuge ko rero bigarukira kuri leta ubwayo leta ubwayo igomba kubaka inzego zikomeye igomba kubaka amategeko akomeye igomba guha umutekano usesuye buri wese niyo baze yo kurwanya iki kintu naho iyo bitari uko nguko utangira muri diporomasi ukavuga ati nimumfashe rero nimumfashe iby'iwanjye ndabona byananiye ndabona hari ubwicanyi bwinshi buri mu gihugu ukaba witabaza imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango uherereyemo muri ako karere nibyo tugenda tubona rero izo insima zose zirahari ariko reka mvuge ngo leta ihamye leta ifite amategeko leta ifite inzego ishyira umuturage umutekano w'umuturage imbere ya byose uburyo bungana nicyo cya mbere kigomba gukorwa ubwo umwanzuro wo gutabara iyo byananiranye ni umuryango mpuzamahanga ariko kenshi ngo ake hanze kaza imvura ihise harya
akimuhana akazi imvura ihise nibyo
ubwo rero n'imbogamizi zirimo ni nyinshi ariko hari aho ziriya ngabo zihuta kugira ngo zihute zize zihagarike ubwicanyi bifata igihe kuko ingabo ntabwo loni ifite ingabo zazo ingabo zituruka mu bihugu bigize wa muryango mpuzamahanga porosesisi cyangwa se inzira yo kwemeza ko izo ngabo zijya gutabara muri cya gihugu bifata igihe ukongeraho noneho n'icy'ubushobozi bwo kuzana izo ngabo kugira ngo zijye gutabara hahandi ndetse bakanakumira ndetse bakanubaka amahoro mu buryo burambye iyo nzira rero kenshi niho navuga ngo umuryango mpuzamahanga wagiye unanirwa kenshi guhuza ibyo byose kugira ngo icyemezo gifatwe byihuse ariko hari icya nyuma gikomeye kugira ngo n'izo ngabo zinjire muri cya gihugu kirimo ubwicanyi bisaba ubushake minimumu minimumu politiko wili kugira ngo za ngabo zinjire kuko hari ikintu ntakoreka buri gihugu gikoresha muri ubu buryo ni ikintu cyitwa sovereignty sovereignty ni ikintu ubusugire ni ubusugire bw'igihugu ubusugire bwite ubusugire rero ni ikintu gikomeye cyane kuri za leta nacyo cyanagaragaye nyuma ya za mirongo ine na gatanu ko sovereignty ari ikintu ntakoreka utavogera ikindi gihugu uzanamo izindi ngabo utabanje kuganira na cya gihugu icyo gihe ubwicanyi buri gukorwa n'imitwe yihariye biroroha ariko iyo ubwicanyi buri gukorwa na ya leta icyo gihe biragorana icyo kintu cya suverinete kigatinza ya nzira n'ubundi yari isanzwe igoranye kugira ngo za ngabo zihagere zivuge ngo iyo zigezemo hagati rero iyo zigezemo kugira ngo zizagume hagati zivuge ngo tuje gufasha inzego zihari kugira ngo ubwicanyi buhagarare kugira ngo za ngabo zihagume kandi zigume muri wa murongo nabwo twagiye tubona ingabo zinjira ahantu zigahindura umurongo kubera inyungu za bya bihugu cyangwa se bahagera bagasanga nta kondisiyo minimale kondisiyo minimumu ni ukuvuga ngo habeho infrastructure habeho imihanda habeho uburyo bwo kugenda habeho inzego niba urugira aho ubariza inzego rero iyo kenshi zitubakitse no gutabara biragorana ubwo hagati abantu bakaba bari kwicwa ubwo na cya kintu cya sovereignty cy'ubusugire ugahora ukinegosiya buri gihe kugira ngo ya leta igire ubushake buri minimale kugira ngo bukopere mu guhagarika bwa bwicanyi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero dr ndushabandi reka dukomeze duhe ijambo abanywanyi ariko hari akantu nagira ngo tuze kugarukaho nanone k'igihe binaniranye umuryango w'abibumbye wihaye ububasha bwo kuba kuza igashyiraho amahoro ku ngufu imposition de la paix ubwo ngubwo nako turaza kukavugaho ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro ku myaka mirongo irindwi n'itanu y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside no kuyihana umushyitsi rero ni dr eric nsanzubuhoro ndushabandi ni umushakashatsi muri ibi bintu byerekeranye na jenoside ni umushakashatsi mu byerekeranye no kutibagirwa n'amateka kuri telefone dufite maniho doris doris urahura akomeye yego n'amahoro ubundi amazina yawe nyakuri ni ayahe amazina yawe nyakuri ni ayahe
imana iriho dorise ni iryo nyine imana iriho ni ukubera ko wanditse mana ushyiraho akantuze aho ye imana iriho
imana iriho dorise ye uherereye he
mu burundi muri komine matana intara ya bururi nuko gusha ku ngingo ndiko ndumva ibintu mwariko muravuga bijyanye n'imyaka mirongo irindwi n'itanu iyi hati imaze ni cyane cyane amategeko yo guhagararira eh, kurwanya inyabwoko yego uwo ni uko ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro icyiyumviro nicyo nari mfite kuko ibijyanye n'inyabwoko ubundi ntibigirwa n'umuntu umwe ni inyigisho zitangwa rero ko inyigisho ziba zaciye mu nyigisho nuko bigwanya byoca mu nyigisho buje kumubara mu bene gihugu bagashyika mu baturage bakabigisha rwose mabi ashigikiye ashigikiye Yego.
ku bijyanye n'inyabwoko imana iriho urakoze rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza cyane ariko turagushimiye tuzasubira ndabona ariko uvuga ko radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare n'iyitanga simo n'iyitanga
yego yego urahora urakomeye
ndaho ndakomeye nta kibazo uherereye he
ndi mu rwanda mu majyepfo mu karere ka kamonyi ye ni ukugusha ku ngingo
mwakoze rero icyo ngira ngo mbaze umutumirwa ndagira ngo ambwire ese kuba kuba eh, ibintu bimwe na bimwe bi- cyangwa amagambo amwe n'amwe avugwa ah, a- a- aba asa na na sikiroga cyangwa a- amagambo gusa adafite ibikorwa biyaherekeje ubwabyo byo abona bi- bi- bi- bitaba bifite ikibazo muri ibyo kuba loni yicara hasi ikavuga ngo twa- dukumire jenoside nyamara ah, mu mu bitabiriye inama ya loni harimo bamwe mu barimo batera inkunga ibihugu birimo bi- eh, bikora jenoside Ba- abivugaho iki kuba abitabira loni ubwabo nabo harimo abashyigikiye abas- cyangwa bagiye bashyigikira jenoside kandi iyo nama yabaga nabo babaga bitabiriye abo nabo ikibazo kirimo abona ari ikihe Yee.
wenda ngira ngo mvuge ntatinze cyane ntamaze umwanya ambwire ku- nanone kuba abantu mu bihugu byabo bwite wenda tuvuge nimba loni abitabiriye wenda nk'igihugu urugero wenda nk'ubufaransa bwitabiriye burangije bunatera inkunga cyangwa bufasha mu buryo wenda butaziguye jenoside yaberaga ahantu runaka Ah, ku- kuba abanyagihugu b'icyo gihugu bo ubwa
n'iyitanga umurongo we uracitse Eh, nari ngihari bigiye bigenda gute kugira ngo bisange aho hantu nabo bumve ko ibyo bigishijwe n'abayobozi bya nk'ibyo ngibyo bigomba gukunda uruhare rw'ubuyobozi mwaho ngaho ruremera rute kugira ngo abayobozi bose bisange kuva kuri perezida kugera hasi kwa mudugudu bisange bose mu mu mujyo nk'uwo nguwo wo gukora jenoside ye n'iyitanga urakoze ngo murakoze dr ndushabandi yego ye wamwumvise namwumvise um, ni ikibazo cyiza cyane ndamushimiye ariko re- reka ngire icyo mvuga ah, ku ngingo ya mbere aravuze ngo muri uwo muryango mpuzamahanga harimo za leta ah, ndibaza ko ari kuvuga za leta komplisite cyangwa se kuba zakagombye kuba zafasha mu gukemura ikibazo byihuse bwa bushake rusange bukaba burahujwe byihuse cyane n'inyungu z'ibyo bihugu bikihuta ah, bagahagarika jenoside cyangwa se ntibishore muri za propagande eh, cyangwa se bagahagarika ubwabo eh, amagambo aganisha ku bikorwa bya jenoside Eh, mu by'ukuri iyo wumvise eh, uko bari kubaza abo- abatwumva eh, bari no kugusha ku biri kubera mu karere kandi kitaceceka Eh, imvugo eh, z'urwango imvugo eh, propagande zirimo ideoloji eh, ngengabitekerezo eh, yibasira eh, igice kimwe cy'abaturage eh, ni ni ibintu koko bya bihugu biba bikurikirana ariko ntihagire icyemezo gifatwa nagira ngo mvuge ko eh, muri uwo muryango mpuzamahanga usibye ibyo navuze imbere eh, kuva ku ngingo ya mbere yo kuvuga ubwo bushake rusange kuba wabyandika ukabisinyira ukabishyira muri muri aya mategeko mpuzamahanga ntabwo bivuze ko uzabishyira mu bikorwa navuze cyane kenshi ibyabangamiye cyangwa se ibibangamira za leta mu gufata icyo cyemezo eh, ndetse n- n'imbogamizi zirimo ariko eh, icyo nakongeraho gusa ni iki ni uko muri politiki mpuzamahanga habamo ibintu byinshi nahoze mvuga ko muri politiki- muri- mu politiki mpuzamahanga habaho buri leta gushaka gukomeza ubuhangange bwabyo ni ikintu buri leta iba ishakisha lisanse yayo rero hari ndetse igihe byamaze hari ibihugu byicara mu muryango mpuzamahanga bivuga ko bituvuganira bivuganira ibihugu byo muri afurika cyangwa se baticaye muri ka kanama eh, k'umutekano eh, kaoni bakumva gashinzwe ko umutekano aribo ku isi yego gashinzwe umutekano ku isi Mm.
Baki- bakaba nk'abaporte parole z'ibihugu bimwe na bimwe abo rero ukuri kw'ibiri kubera mu bihugu kenshi barakugoreka bakakuganisha aho bashaka mu gihe bashakiye bitewe n'izindi negosiyasiyo ziri ku meza na bya bihugu by'ibihangange biri ku meza tugasanga ubuzima bw'abantu buri gushyirwa ku munzani umwe n'izindi nyungu ushaka ahantu reka mbivuge uko biri Mm.
urashaka peteroli urashaka gaze urabizi neza ko itora rizatambuka ari uko nawe uritoye wowe ushaka ko umwanzuro uvuga ko hari ubwicanyi buri kuba ahantu kugira ngo oni ifate icyemezo ibyo ugasanga bigiye ku munzani umwe kandi abantu bari gupfa So, inyungu iyo uvuze ngo za leta nyuma y'izo iyo myaka mirongo ine na gatanu za leta ziri kugengwa cyane n'inyungu zazo ku buryo na negosiyasiyo ku meza mpuzamahanga bibangamira ah, ryatabaza kwa gutabara ahantu ubwicanyi bwabereye reka mvuge kuri ya ah, ah, ah, ku ngingo ya kabiri yavuzeho Mm.
ah, ubwo navuze n'uburyo bwo gufata ibyemezo aho ubushake bwa politiki buva mu bihugu bigize wa muryango ibi byose twagiye tubivuga ariko reka mvuge kuri iyi ngingo nziza nanone yavuze yego ati bigenda bite kugira ngo abayobozi bo mu gihugu kimwe kuva ku mukuru kuzagera ku muyobozi w'umudugudu no ku muturage usanzwe no ku mwana no ku mugore no ku musaza ingengabitekerezo iseseka isesera igatuma abantu bajya mu mugambi wo gu- wo kumaraho reka reka mvuge ko bitangira byasasiweho bya bindi navuze ntangire Mm.
ubuyobozi bubi ubukene bukabije eh, ingengabitekerezo zigishwa inyungu z'abantu ku giti cyabo by'itsinda runaka ku- ku- ku- gusiba amateka cyangwa se ukayavuga uko atari ukagira bamwe ba victime abandi ukabagira ba coupable iyo victimisation igakomeza iyo culpabilité generalize igakomeza ku buryo n'umuturage ukamwima ishuri ukamwima uburyo busesengura bwimbitse imitekerereze isesengura ukayimwima hanyuma ukagobeka ubwenge bwe na propagande nyinshi wagera wajya no mu ishuri ukanigisha bikagera n'aho wa wundi ugomba kwishwa nawe uka- akazageraho yumva ko agomba gupfa koko nawe bikajya mu mashuri bikajya muri adiminisitirasiyo ni- ni- nibyo byabaye nibyo bigenda biba noneho bigasa n'ibigena mu mategeko kondisiyo zose zamara kwemerwa ubundi ugahakana n'ibyo uri gukora Mhm.
ku buryo wa muturage noneho agera ahantu ati bya bintu ntabwo ari ibyo burya ariko nyamara uwashyizeho intenti uwashyizeho intansiyo uwashyizeho umugambi we aba azi neza aho ari kuganisha abaturage ntabwo kuhakana ibyo ari gukora rero ategereza ko bibanza bigakorwa ngo birangire ajya gutangirana ahakana ibyo ari gukora itsinda ry'abantu bakeya rigenda rikwirakwizwa rikigishwa bikaba institutionalize bikajya mu ntego ndetse bikajya no mu migirire ya muntu ya buri munsi ubwo rero nibwo usanga rubanda nyamwinshi umuturage usanzwe umuyobozi ku rwego runaka ariko wakongeraho n'inyungu ze bwite noneho bakanamwigisha igihe kirekire ko aba batandukanye n'aba aba bakwiye gupfa nibo baduteje ibibazo n'ibindi n'ibindi nk'ibyo iyo processus rero irimo ingingo zigera ko ku icumi eh, zigenda zi- zinakubwira ati wa muntu ugiye kwica nta nubwo ari umuntu ni umwanzi ni umunyamahanga ni inzoka ni umuntu wo hanze I- iyo karasifikasiyo ijyana eh, no- no gutanga ibiranga wa muntu ukanashyiraho ibintu byose bimudisikirimina bimuvanaho bikamushyira iruhande bikamudezimaniza bi- ntibi- bikamwambura umuntu- ubumuntu bwe yego bikamwangira umuntu hanyuma ugashyiraho na organization noneho ugashyiraho gahunda ya planification ya ya, ya programmatique ya ideologie ugashyiraho noneho bati n'abo uyitirira ko ugiye kubikora mu nyungu z'igice runaka cy'abaturage ibyo byose ubwenge bw'umuntu bukayoba bukayobera mu byo wamubesheje nabyo bikayo- bikayobora yuko wamwimye ubu- ute- ibitekerezo byimbitse ubundi ugahita uporariza ugahita ushyiramo icyuho hagati y'ibice bibiri eh, bigatuma noneho imyiteguro yawe yoroha eh, persecution ukayikora ndetse ukanahemba uwabikoze nyuma yaho ugashyiraho umugambi wo kumaraho ariko muri iyo nzira yose ariko ugenda uhakana ibyo uri gukora byose aha ndi nayo ikaba imbere ikaba mu gihe ikaba na nyuma yaho ubwo wa muturage yarambajije wa muyobozi wo hasi nawe ntabwo ari extra societale agizwe n'abe- n'igice cy'abaturage bo muri cya gihugu mu guproteje inyungu ze mu kubungabunga inyungu ze nawe akagwa muri ibyo byose ugasanga noneho na za jenoside zose zabaye kugeza ubu ngubu ni iza leta zibikora ku buryo Eh.
uta- uta- utagira aho uyobera ngo u- u- ucike za leta ziba zifite ingufu yego Mm. muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ni dr eric nsanzubuhoro ndushabandi umuhanga mu byerekeranye no gukumira kurwanya amateka mbese bya jenoside no kutibagirwa turi kuganira rero kubera isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu ishize isi yiyemeje ngo jenoside ntikabe ukundi never again kuri telefone dufite gashumba emmanuel gashumba we karame uraho urakoma ndaho muraho namwe ndabona nimero yawe ariyo muri uganda uherereye he ndi hano umuzwi mukuru masaka yego
none ubu ugewe igitekerezo cyanjye ku munsi wa jenoside yego nda- ndabibona yuko ntabwo wari ukwiriye bakabaye banawuvanaho kubera yuko ubu mu bimwe mu bihugu tureba bifu- bi- biyoboye iyi si nibyo bigishyiramo imbaraga urebera muri palestine ikiriyo muri iki gihe ye urakoze cyane gashumba we kare bambe murakoze namwe ye dr ndushabandi hari umuntu watwandikiye kuri facebook y'ijwi rya amerika voa radiyo yacu yitwa silver mwizerwa ati Yego.
jenoside ntiyakabaye ukurikije isi ukurikije imbaraga isi ifite iyo bisubiriye rero biba ari ubwende bw'uwo muryango mpuzamahanga mu kutabihagarika aka ngaka wakavugaho iki ntiyakabaye ukurikije imbaraga isi ifite
yego navuga ko rwose bishoboka Eh, ibyo avuze ni byo eh, wa mugani na no muri icyenda na kane twibazaga ukuntu jenoside yaba mu gihe itumanaho ryari rimeze ritya mu gihe urujya n'uruza hagati y'abantu ryari rimeze ritya ibintu nta gitunguranye ibintu baba babizi babibona I- icyo avuze ni ibyo koko ntiyakabaye kandi eh, turasaba mu gihe tunakora ibitekerezo tunasaba ko bitazongera koko n'ibihari bihagarikwe ariko kubona habaho isubira buri gihe ah, n- n- nta nubwo re- reka mbe pesimiste gatoya Re- nta nubwo navuga ngo bigiye guhagarara ubu ngubu ariko icyatuma bihagarara ntibisubire icya mbere ni ukugira umuturage ufite imyumvire iteye imbere wize kandi ufite ubumenyi akagezwaho iby'ibanze akagezwaho ibikorwa remezo nk'ishuri n'imihanda ku buryo n'amakuru amugeraho muri iki kinyejana aho dufite itumanaho na media sosiyo aho kugira ngo nanone zikoreshwe neza ziracyakoreshwa nabi kandi zakabaye amahirwe y'abaturage kugira ngo bagire amakuru nyayo kandi barwanye ikibi kuko ikibi eh, n- n'ubundi usanga ibyinshi byigishwa umuco w'amahoro na- nabyo ni byinshi ndetse hari n- n'amateka meza menshi eh, yakagombye kuvuga ati byaba akarorero cyangwa se exemple ku bandi Mm.
eh, ku buryo barwanya ikibi iyo kitangiye kuzamuka ku buryo icyabaye ah, ahangaha ntikizongere kuba n'ahandi eh, bibabera isomo ariko abantu baragenda bagahitamo amakuru Ah, ikibi kiba kigihari muri sosiyete abaturage bagihitamo guhitamo ikibi ah, bagahitamo gukoresha imiyoboro aho kugira ngo bakwirakwize ibyiza bagakwirakwiza urwango Ah, izo fagiteri ni nyinshi iya mbere ni abanyapolitike bamwe na bamwe bagikoresha abaturage mu nyungu zabo ibiri- ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari Ah, ni abaturage badafite imyumvire isesengura ndetse bafite n'ubukene bukabije ku buryo iby'ibanze batabigeraho Mhm.
ubwo rero iyo uburiye aho ngaho mu nzego zigisha mu nzego zirwanya ubukene eh, ushake no muri no mu miyoborere iri demokaratike ituma habaho za forumu z'abaturage aho abantu bahurira bakaganira bakungurana ibitekerezo ku buryo eh, ndetse na gahunda z'umutekano ziba zibareba ku buryo udategereza umuturage wa mbere n'uwa kabiri wicwa kubera icyo ari cyo n'icyo ari cyo cyose kindi kitaba ngo umuturage akirebere Mm.
reka reka reka mvuge ngo piramide tuyihindure tuyishakire mu baturage turebe na ra- za leta dukomeza kubaka inzego zihamye zatuma ah, umuturage ashobora kuba yavuga ikibi kiri kubera iruhande rwe ntikizongere ngo gifate intera yindi ahubwo Mhm.
tuzamuka ah, kugira ngo itazongera y- y- rya jambo akoresha ati, "N- ntiyakabaye Mm.
Eh, rizaba impamo eh, bisabye ko nanone ko habaho za reforme zikomeye cyane eh, ariko ntidutegereze ko habaho ingufu zituruka muri eh, muryango mpuzamahanga washington ahubwo gushyiraho imiryango y'akarere ishobora kubishyira muri gahunda hakabaho n'uburyo bwitabaza bwihuse eh, ari nabyo tugenda tubona mu miryango mpuzama mu miryango y'akarere regional block sinzi uko nayivuga A- ariko eh, ku buryo u- uburyo bwo gufata icyemezo bwihuta kurusha ko bwajya muri gasozi okay?
Mhm, mhm.
Eh, ubwo tugenda twegera rero tuva kuri ya leta tujya ku miryango ihuye aho ihuriye n'ibindi bihugu biri hafi mu karere eh, bigenda bitanga u- amahirwe y'uburyo bwo gufata icyemezo mu buryo bwihuse icya mbere icya kabiri gushyiraho ingabo zishobora gutabara aho rukomeye byihuse ndetse bitanasabye ubushobozi bwinshi nka bwa bundi dutegereza ngo bya bihugu by'ibihangange bibanze bitange ubushobozi aho ngaho Rero, aho ngaho Hano, reka duhite Richard tuhafatire reka dogiteri ndusha abandi reka aho ngaho duhite tuhafatira iby'ingabo yego wanabisobanuye ko ari ibihugu bitanga ingabo n'amafaranga n'ibikoresho uko bibishatse iyo ingabo z'um- z'am- z'umuryango w'abibumbye zigiyeho ariko rero usibye kuza kujya hagati y'abantu hari iki- igika cya karindwi mu masezerano mbese mu itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye shapitro sete ryo riteganya ko umuryango w'abibumbye mbese umuryango mpuzamahanga kominote interinasiyonari ishobora kugenda igakoresha ingufu ika- igashyiraho amahoro ikagarura amahoro ahantu byananiranye imposition de la paix ahangaha hari aho byigeze biba ngo umuryango w'abibumbye uhaguruka uvuga uti ndagiye ahangaha birakomeye dore ingabo nimugende mu- mu- mucecekeshe abarimo bakora amabi hanyuma ayo mabahagarare eh, example cyangwa se ingero za imposition de la paix cyangwa se yego nka hamwe gukoresha imbaraga eh, kugira ngo ukore peace enforcement eh?
eh, Eh, eh, ingero effectivement ni nkeya cyane ko kubera impamvu twavuze haruguru mm, ariko hari aho ah, ugenda ubibona ah, nk'ahantu hagiye habaho ah, za casque bleu eh, z'ibihugu ariko hakabaho n'imi- n- n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri bilaterale Eh, ndetse ubu ngubu nkanabivuga nk'uburyo butatu Ha- ha- ha- hari hari ingabo zijya mu gihugu bishingiye ku masezerano ziri hagati y'ibihugu bibiri ndetse aho ngaho habamo ubwinyagambo bwo kumvikana byihuse ko ahantu aha n'aha hari ubwicanyi tugende tubuhagarike dufatanyije n'abenegihugu aho ngaho ubwa kabiri ni ni ingabo z'umuryango wa afurika african Union.
eh, Eh, ha- ha- ha- ugasanga ne- yenda aho ngaho naho ntabwo ingero ari nyinshi zituma ushobora kuimpozinga peace Eh, multilaterale yo rwose ya nasiyo ziniye cyari ibibazo niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo mhm, A- ariko reka ntange n'ingero yenda abantu bana- bana- bana- banamenye iyi doctrine ukuntu igenda iyevuriwa ya peace enforcement Ah, hari ibihugu nge- mvuye muri reka mvuge ko mvuye muri central africa vuba aha Eh, mushobora no kubibona kuri social media zanjye yego iyo mbona nko muri repubulika central africa ibintu biri kuhabera ukareba nk'ibiri muri mozambique numvise hari abanyarwanda benshi bari kudukurikira eh, bajya banamenya n'amakuru y'ingabo n'abarundi nyine aho hose baba badukurikira n'ibyo bose babakurikira Mm, Ah, hari nk'ibyo niboneye ubwanjye aho ubona ah, ingabo mm, ziriyo mm, muri cadre ya cooperation bilaterale na repubulika central africa amasezerano bafite bwite ubwi- hagati y'ibihugu byombi bibiri ego Mm, bafite ubwinyagamburiro buhagije ubwo ndi kuvuga marge de manevre ngari mhm, kugira ngo bajye gutabara aho rwakomeye no kwirukana imitwe ite- y'iterabwoba ndetse n'imitwe eh, iri guteza ubwicanyi icya kabiri ni ukureba art- eh, eh, chapitre set nk'uko bivuga eh, kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe kondisiyo zazo eh, mu mategeko mpuzamahanga cyagiye kigorana cyane kuko turavuga ngo ugiye gucunga umutekano ariko nanone ntabwo wemera ko haba ingabo yawe ipfa n'imwe Okay?
eh, nta musirikare Ndetse wawe ushaka n'inyungu- kwapfa Eh, ntabwo ushaka ko umusirikare ahapfira ndetse kandi koko ntawe ukwiye gupfa nibyo A- ariko iyo byiyongereyemo ko uriyo ariko ko umenye ko unahagarariye i- inyungu z'igihugu cyawe muri wa muryango mpuzamahanga le regle du jeu ziko umuntu yazita le regle d'engagement kuri terrain wagerayo zigahita zihinduka mbese Ubwo uko uba icyo- wa- ubu- ubutumwa uba waba- uba wahaye aba basirikare n'uburyo babukora Na realite iri birahinduka kuri terrain Eh, yego bigahita Aha.
bihinduka regire daragajima zigahinduka kubera inyungu za cya gihugu ariko cyane cyane uko situwasiyo iri kuba monitade uko situwasiyo bari kugenda bayikurikira uko bimeze kuvuga ngo tuve kuri ya shapitire yatujyanye tujye kuri shapitire se ugasanga bitegereje ko umuryango w'abibumbye wazahura icyemezo kigafatwa ubwo hakaba bibaye torotari ubwo na- nanone hano bikaba byaratinze nanone ni bwa buryo bwo gufata ibyemezo ku muryango mpuzamahanga biremereye no kutagira ingabo zazo ahubwo tugashingira ku bushake bw'ingabo zaturutse mu gihugu runaka Murakoze. Mm.
aho ngaho ku- ku by'u rwanda nasomye igitabo cya general dareri ngo yigeze gusaba uruhushya kugira ngo arase rtlm ingabo z'umuryango w'abibumbye zirase radiyo rtlm yari rutwitsi baramwangira kubera ko bitari bari bitari biri bamubwira ko ngo bitari biri mu nshingano ze ndumva ibyo bintu yarabyanditse mu magambo make koko biragoye iby'abasirikare mpuzamahanga ariko rero ariko rero biruta ubusa ntabwo ari nk'ukuntu Douglas ndikubwa ye Douglas ndiho ku bwayo nawe yanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika VO radio yacu ati Mhm.
gushyira hari amasezerano barihuse buriya se koko barihuse
Um, eh, reka mvuge ingingo imwe kuri icyo wari uvuze Eh.
Eh, iyo bageze muri angajima kuri tere nanone Mm.
kenshi eh, nta- ntabwo bihutira mu gukemura ikibazo fundamentale cause profonde z'ikibazo Mm, ni ukuvuga na, na, na force imposition cyangwa se na, enforce, force, eh, na, na peace enforcement bigomba kujyana no gukora monitoring y'ibi- y'ibyitera ibibazo Eh, icyo cya ereteri wari uvuze ni- nicyo gitumye mbitekereza mm, eh, ku buryo eh, hagati aho habamo inaporoshe holisitike cyangwa se uburyo bugari bwo gukemura cya kibazo ujyanye eh, n'imiterere y'ikibazo ikibazo cyo kigaragara.
ku muzi koko Eh, cyo ku muzi koko eh.
aha.
noneho eh, reka tuvuge eh, ibyo dugrasi avuze Eh, kuvuga ngo barihuse muri kiriya gihe ntabwo wavuga ngo eh, ngo barihuse kuko intambara y'isi nta kindi habaye ubwicanyi bwinshi habaye intambara zitandukanye ukuntu ibihugu by'uburaya byubatse ukuntu aya masivirizasiyo yagiye arwana amadini ukuntu yagiye arwana ariko intambara y'isi cyari icyago gikomeye ku buryo gufata amasezerano nk'ayo ngayo uvuga ati ntibizongere cyari igihe mwakabyara nicyo navuga Mhm. radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga umushyitsi dr eric nsanzubuhoro ndushabandi ni umushakashatsi mu byo akora mu bya demokarasi akora ubushakashatsi mu myubakire mu mahugurwa y'abantu mbese mu magambo make ariko icyo turi kuganiraho cyane cyane ni icyerekeranye no gukumira kurwanya no guhana icyaha cya jenoside isi imaze imyaka mirongo irindwi n'itanu yuzuye ivuze iti jenoside ntizongere kubaho ukundi kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore umusaza amakuru uraho neza ndaho ndagumye kandi ndashima imana ndakomeye yebwira umutumirwa kuri nawe uherereye umutumirwa ndagushuhuje
muraho neza umuzekereze nitwa ngeze ndore jean bosco ndi mu rwanda mu majyaruguru muri bwisige yego Oh, yego yego
mbere na mbere ndabashimira ariko baka- bakaba tuzi yuko jenoside n'ubwicanyi butegurwa na leta bugashyirwa mu bikorwa na leta bugamije kurimbura ubwoko runaka cyangwa se agace runaka cyangwa se izindi- idini runaka Eh, nkibaza nko mfite ikibazo urabona yuko muri ibi bihugu bigari urabona ko hari abantu bakomeye bagifite urwango cyangwa se bagihembera urwango mu bantu ugasanga bamwe baratesha abandi agaciro kandi icyo ngicyo kiri mu bintu nabyo bishobora gutuma abandi banga aba- abantu banga abandi ese murabona ibyo bintu bitakwisura kuko batubwira ngo ntabwo tuzi yuko bavuga ngo never again ngo nizongere kubaho ukundi ese murabona ko urebye n'urwango bamwe n'abakomeye muri ibi bihugu bigari ba- bafite ba- ba- ba- biri- byinshi by'amacakubiri ese murabona bidashobora kwisubira Ye, urakoze umusaza yego ngeze ndore jean bosco w'ibwisigi urakoze dr ndushabandi ni uko yego ni uko Mm.
Eh, arakoze eh, bwana mm, ndore eh, avuze ibintu bibiri bikomeye avuze abantu bakomeye mu karere kandi bashyigikiye imvugo z'urwango ese nta mpungenge ko za- bya- byako- bya- byaba Na- navuga ndetse ko eh, nkurikije n'aho ari kuvugira n'ukuntu abivuze ushobora kuvuga ngo imvugo
z'urwango ni nyinshi cyane ndetse zimaze no gutanga nanjye kuvuga umusaruro mubi kuko hari ibikorwa by'ubwicanyi ubona bugana buganishwa muri ya mvugo y'urwango ubwo imvugo y'urwango hano niba itangiye ku gusesengura umuntu runaka kategori y'abantu runaka ndetse ukanabica yuko ushingiye y'ukuntu basa n'ukuntu bagaragara cyangwa n'ukuntu wabapanze mu mutwe wawe uko bagomba kuba basa n'uko bakagombye kuba basa ugatangira ukabona igikorwa cya mbere cya kabiri cya gatatu cy'ubwicanyi umuntu yavuga ngo akite de jenoside ziri kuba izo akite de jenoside cyangwa se ibikorwa by'ubwicanyi bifite imiterere ya jenoside ikibigize mu miterere ya jenoside ni uko haba hariho imvugo n'ingengabitekerezo yo kwita abantu ko bakwiye gupfa ko batarabaho origine yabo ntimenyekane ntiyemerwe nako ugasanga n'umukuru n'umuyobozi atangiye kubivuga ubu kiba gisigaye ni ukumubwiriza abaturage benshi kandi nicyo kiri kuba koko ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo abantu bavuga ikinyarwanda bitwa abatutsi ugasanga nanone ya mvugo y'abo bantu bakomeye ari kuvuga atari n'imvugo nshya ni imvugo ubona yatangiye igihe kirekire yatangiye igihe cya za magirivi muri za mirongo inani muri za mirongo icyenda za magirivi ndavuga aho abantu bitiriye igice kimwe ko ari abanyamahanga ko abandi bakwiye kuba muri icyo gihugu bikazamuka kugeza ku ngengabitekerezo ya jenoside yambukaga ivi rwanda ikagera muri ako karere ugasanga noneho muri za kaminuza nigishamo aho ngaho muri congo kuri univerisite zo muri esidi congo aho mperuka kwigisha no kuyobora ibitabo by'abanyeshuri ugasanga abo bakomeye ari kuvuga si abayobozi gusa ahubwo n'abitwa aba opinion leaders intellectuals abo bita ngo ni aba intellectuals turacyafite ibitabo bimwe tugisubiramo bivuga les origines de peuple ugasanga biracyari muri interpretation hamitike bantu biganisha ku mvugo za hate speeches cyangwa se imvugo z'urwango dusanzwe tubona muri social media noneho ugafata igice cya gatatu abantu bakomeye yavuze tugomba kuvuga kandi bakagombye kuba bakina bakora uruhare rwabo ni imiryango itegamiye kuri leta ni za kiliziya n'imiryango y'imyemerere ugasanga ibyemezo bafata cyangwa se uruhare bagira mu guhuza abantu benshi bitajyana n'imbaraga bashyiraho mu kurwanya izo hate speeches birutse kuganira n'inzego za kiliziya gaturika biragaragara ko hari ubushake bwo kureba aho ibyo byose biva aho byakagombye kuba byubakiye rero ni heka ngo tubirwanye tunabihagaritse ni imyumvire isesengura ni uburezi bwubaka umuco w'amahoro ni inzego kuzishyira hamwe bagakumira hakiri kare n'umuryango mpuzamahanga wa nasiyo zimwe ndabyibuka turi mu itsinda rya un tureba icyakorwa mu karere twari kampala twarahahuriye n'abavuye congo n'abavuye uganda n'abavuye burundi kugira ngo abantu barebe muri action plan icyakorwa kugira ngo ibyo byose bihagarare uruhare rw'abantu bakomeye umugani we ni uruhare rukomeye cyane wanabashakira muri izo nzego zose ku buryo abantu bagira icyo bakora hakiri kare ibintu bigahagarara ariko reka tunavuge ngo neva egeni ariko reka tunahagarike ibiri gukorerwa mu karere k'ibiyaga bigari ubona bijyane n'ingangabitekerezo yabayeho muri ako karere tugende tunakemura ibibazo by'imibanire hagati y'ibihugu murakoze hagati aho ngaho ibyo uvuze byo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo imiryango mpuzamahanga iherutse kuvuga umusirikare wa leta w'umuriyotina ari mu ngabo z'igihugu hanyuma abantu baramufata bamuhondagura amabuye bamuteragura amabuye ngo ni umututsi arapfa imiryango itandukanye yarabyamaganye ingabo z'igihugu za kongo nazo zaravuze ngo birababaje barabyamagana nabo ariko nyine ntabwo twiye twumva ingamba imiryango itabogamiye kuri leta byibura cyangwa se leta ya kongo ingamba yafashe kugira ngo ibyo bintu kuko bitazongera mu magambo makeya twanzura kuko ibyo abantu bakomeye ni rwo ruhare rukomeye cyane rutuma amabi agera kuri urwo rwego dr eric nsanzubuhoro ndushabandi uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa univerisite catholique de louvain mu bubirigi wigisha muri kaminuza y'u rwanda no mu zindi kaminuza zo mu karere ndagushimiye cyane rwose umwanya wahaye ijwi ry'amerika ninjye bashimiye bwana tomasi kandi nakagaruka maze rero namwe nshuti banywanye b'ijwi ry'amerika mwese aho muva mukagera ndabashimiye cyane twaganiraga ku myaka mirongo irindwi n'itanu ishize isi ivuze ngo never again jenoside ntizongere kubaho ukundi kandi amasezerano yashyizeho ahamagarira buri wese kubigiramo uruhare murakarama
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya mudenderwa mudenderwa